ikomeze ibarinde
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri kumwe na jeffrey mutagoma mu kwezi gushize abanyeshuri mirongo itandatu muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya Alabama hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bandikira na perezidansi y'Amerika White House babasaba ko izo nzego zatabara impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda kubera ikibazo cy'inzara bemeza ko kibamereye nabi nyuma y'aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ritangarije ko ibiribwa byatangwaga mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda rurimo byagabanutse by'umwihariko bigabanuka ku rugero rwa mirongo itandatu ku ijana mu Rwanda mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavugana n'umwe muri abo banyeshuri mirongo itandatu bwana tuyishime Elize dusubire ku buryo burambuye kuri urwo rwandiko banditse n'icyo barutegerejeho turajya kandi kigali mu rwanda twumve icyo leta ivuga ku byerekeye igabanuka ry'ibiribwa byagenerwaga impunzi n'ingamba ifitiye icyo kibazo ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko nari maze kubibabwira ndi kumwe na bwana elize tuyishime umunyeshuri muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya alabama hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni umwe mu banyeshuri mirongo itandatu banditse ziriya nzandiko bwana tuyishime ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika reka tunahereho nkubaza ibikubiye muri ruriya rwandiko mwanditse urakoze cyane bwana jofure nk'uko bivuze turi abanyeshuri barenga mirongo itandatu ho gatoya ni uko bose batabonetse kubera impamvu zitandukanye ngo basinye kuri urwo rwandiko ariko tukimara kubona ubutumwa hcr yashyikirije impunzi zo mu rwanda buvuga ko inkunga yagenerwaga impunzi zo mu rwanda y'ibiribwa ni ukuvuga ngo ni amafaranga kuko ntabwo bari bagihabwa ibiribwa bifatika ahubwo bahabwaga amafaranga bakigira ku isoko guhaha icyo bashatse amafaranga rero bahabwaga ubusanzwe yari ibihumbi birindwi magana atandatu y'amanyarwanda hsr iza kubatangariza ko bitewe n'icyorezo cya korona virusi kovide cumi n'icyenda cyabayeho guhera mu ntangiriro z'umwaka ushize iyo nkunga yagabanyutse covid cumi n'icyenda yahungabanyije ubukungu bw'ibihugu bitera inkunga hcr bituma bituma iyo nkunga igabanyuka ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana ibyo ngibyo rero tukibyumva nk'abanyeshuri biga muri oakwood twatekereje ikintu dushobora gukora nimba hari ubushobozi twabona bwo gufasha abavandimwe bacu bari mu nkambi tuza gusanga bidakunda cyakoze dusanga dushobora gukora ubuvugizi tubanza kujya inama tubyemeranyaho twese uko turi mirongo itandatu nyuma tuza no gukenera ubuyobozi bw'ikigo tubagezaho igitekerezo cyacu n'ibyifuzo nabo bashyize mu gaciro baza gutekereza uburyo ah, amadolari atatu adashobora gutunga umuntu ku kwezi cyane cyane nk'umuntu uri muri amerika arabyumva ah, baza kudushyigikira mu gutunganya iyo baruwa no gushyiraho umukono kugira ngo tuyigeze ku bantu twari twayigeneye ni uko nguko igitekerezo cyaje ariko amakuru twayamenye jisite nko mu kwezi kwa gatatu kuko hcr yari yabitangaje nkeka ko ari mu kwezi kwa kabiri
mu kumenya ayo makuru mwebwe mwayumvise nyine muyanyujije muri hcr cyangwa mufite n'abavandimwe banyu bari hariya mu rwanda babatakiraga bababwira bati nyabona inzara iratumaze nimurebe uko mudukorera ubuvugizi
Ah, ubwo buryo bwombi twarabwifashishije ah, twagiye dusoma ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa mu rwanda Ah, tugakurikira n'amaodiyo ya bamwe mu bayobozi b'impunzi ah, ariko bo ku ruhande rwa leta ni ukuvuga ngo ni abayobozi ba leta bakorera ah, bashinzwe impunzi Ah, ndetse na- n'abagenzi bacu bari mu nkambi zitandukanye uko ari eshanu cyangwa se esheshatu ah, bitewe n'uko n'inkambi ya mahama nubwo atari impunzi za- z'abanyekongo ariko twagiye tumenya amakuru atandukanye rero badutakiraga batubwira ko ah, twabafasha kuko inzara ibishe badashobora gutungwa n'ibihumbi bitatu mbona nubwo na birindwi magana atandatu babonaga bitari bihagije ubu rero dushingiye kuri ayo makuru twishatsemo ubushobozi tuza gusanga tutabishobora kuko impunzi ni nyinshi impunzi z'abakongomani zonyine zirarenga ibihumbi mirongo itanu ahubwo duhitamo gukora ubuvugizi bo bifuzaga ko twabafasha tukabafasha mu buryo bw'amafaranga tuza gusanga nta bushobozi dufite twiyemeza kubakorera ubuvugizi
umuntu yakwibaza ati ko bari mu rwanda ko bashobora gutaka mu gihe bumva bashonje cyangwa se ibintu byanze bakavuga bati bya bintu hcr yakoze biranze ni iki gituma ari mwe mugomba kubavugira eh, kuki badatobora ngo bavugiye ku giti cyabo urakoze cyane bwana munyamakuru icyo kibazo ni cyiza cyane Mm.
Ah, ntekereza ko impamvu badatobora ngo bavuge ah, ni uburyo bwo kumenyekanisha amakuru buragoye kuko kugira ngo utangaze amakuru ah, ndasa nkaho gatoya nsubiza- nsubira ku magambo yavuzwe n'umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi bwana kayumba olivier Mm.
avuga yuko inkunga koko yagabanyutse ku kigero cya cya mirongo itandatu ku ijana ku mpunzi ziri mu rwanda Ah, ntekereza ko ayo magambo avuga ko ya- hari amagambo yavuze yuko impunzi n'ubundi zitazahungabana na cyane cyane ko hari ubundi buryo zari zibayemo ijana ku ijana zitatungwaga n'inkunga ya- ba- zihabwa na hcr rero ntekereza ko abantu bo mu nkambi kugira ngo batake babe bandika babone ahantu banyuze ubutumwa bwabo bigoranye mu gihe umuntu bacumbikiwe ahamya ko hari ubundi buryo bari babayeho kandi twebwe mu by'ukuri nk'abantu babaye mu nkambi tubizi neza ko nta bundi buryo impunzi zifite zibamo ijana ku ijana ubuzima bwabo bwose babukesha inkunga bahabwa na hcr twebwe rero nk'abantu bari muri amerika twabonye dushobora gutabaza tugatakarira amahanga twebwe uburyo bwa kominikasiyo buroroshye turi muri amerika urandika ubutumwa bugahita bugera ku muntu wandikiye ikindi amerika ni igihugu gishyira mu gaciro gikunze gufasha no gutabara abantu tuza gusanga rero dutabaje amerika ndetse tukabasha no kugera kuri hcr ntibaba- ntibatakambe bonyine mu nkambi ahubwo bikagara ko- bikagaragara ko hari na bene wabo bari muri amerika n'ahandi hirya n'ahandi hirya no hino ku isi bashobora kwifatanya nabo mu gutakamba dutekereza ahari ko bishobora kuba byagira icyo bitanga ni muri ubwo buryo twahisemo kubafasha nabo babikora nkeka ko banabikoze ariko nkatwe- natwe nk'abantu turi muri amerika twasanze tutagomba kwicara abantu bagenzi bacu bafite ikibazo giteye gityo
uti nkeka ko banabikoze ariko wari umaze kuvuga uti byagora kugira ngo ugucumbikiye avuga ati nta kibazo ufite ariko wowe urengeho uvuga uti ndagifite bibaye rero ibyo wa mugani w'umunyarwanda ati imfura ishinjagira ishira uravuga uti batinye kuvuguruza nyir'urugo ariho bacumbitse kandi we yemeza ko nta kibazo bafite we we yemeza ko nta kibazo bafite ni n'amagambo yadutangaje cyane dutekereza ko ah, ashobora no kuba inkomyi ku bufasha dusaba dutakambira amahanga kuko nkeka ko amahanga aramutse anatekereje uburyo bwo gufasha impunzi byanze bikunze bicisha ku gihugu kibacumbikiye kuba rero bwana kayumba olivier umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi ahamya ko hari ubundi buryo zari zibayeho tubibonamo nk'inkomyi ni inkomyi ibu- ishobora ni ikintu gishobora kutugonga kikatugora ku cyifuzo cyacu n'ubusabe dukomeje kugira dutakambira amahanga gusa abantu bo mu nkambi nkeka ko banditse ariko uburyo ubutumwa bwabo buhita bugenda cyangwa se bwumvikana no- no kubugeza ku babugenewe nkeka ko bigoranye bari mu nkambi kuruta twebwe turi hano muri amerika wakomeje kuvuga ubwo butumwa bw'umunyamabanga uhoraho wo muri minema nzi ko eh, ibyo ari byo byose ndatekereza ko abumva radiyo ijwi rya amerika bashobora kuba atari ko bose babwumvise mu kanya turaza kubugarukaho tubifashijwemo n'umunyamakuru wacu uri i kigali mu rwanda eric bagiruwubusa ariko reka mbanze nkubaze igituma mubo mwatabaje cyangwa se mubo mwatakambiye musaba ubufasha u rwanda rutarimo ni uko mwavugaga muti ntabwo n'ubundi bashobora kutwumva cyangwa wa mugani ni ayo magambo mwavugaga muti abavuze ibi ngibi ntabwo bashobora kugira icyo bamarira impunzi zishonje twebwe tubibona mu- mu- muri ubwo buryo bwombi Mm, Eh, ikintu cya mbere u rwanda nk'igihugu twabayemo nta bushobozi gifite bwo gutunga impunzi zose zo mu nkambi ni ukuvuga ngo bafite ubushobozi ni bukeya Nta- mu by'ukuri ntabwo babona ubushobozi bwo gutunga impunzi ziri mu nkambi iyo ni impamvu ya mbere yatumye mu bantu twatabaje tudashyiramo igihugu cy'u rwanda cyatwakiriye cyangwa se cyakiriye bagenzi bacu Ah, indi mpamvu ya kabiri nk'uko wari ubivuze ntabwo umuntu yagucumbikira narangiza avuge yuko wihagije hari ubundi buryo ntabwo yavuze ko bihagije ahubwo yavuze ko hari ubundi buryo ntabwo yabaye sipesifike ngo ahamye ubwo buryo ubwo ari bwo izo mpunzi zibayemo avuga ngo ntabwo inkunga bahabwaga na hcr bigaragara ko atari yari batunze yenda ijana ku ijana hari n'aho nigeze numva Ah, mu biganiro bica kuri radiyo yavuze ko bafite nk'abantu nk'ibihumbi icumi mu rwanda bashobora kuba ah, badatunzwe cyangwa se batadepanda ijana ku ijana ku mfashanyo ya hcr njye rero naketse ko wenda hari abo bantu yavuze bashobora kuba ari impunzi zisanzwe zituye mu mujyi zitaba mu nkambi abo bantu bakunze kubita ngo ni refuge irbe abo bantu nagerageje kuganira nabo nkiba mu rwanda nsanga bo ah, ikintu hcr bakorera ni ukubaha sitati y'ubuhunzi gusa ariko nta kindi kintu hcr bafasha aba ari abantu bize bashoboye kuba mu mujyi bakirwanaho bagashaka imirimo mu buryo butandukanye nkeka ko wenda ahari ari muri ubwo buryo yavuze ko hari abantu bifashije naho mu nkambi mu by'ukuri wenda dushingiye nko ku mibare Mm.
mu nkambi abantu nkeka bashobora kuba bifashije nabwo ntabwo bifashije ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo bashobora kubonamo udufaranga ah, bitanyuze mu nkunga hcr abo bantu wenda ni abarimu ah, ni abantu bakora kwa muganga ni abantu bakora muri arc arc ah, ni umuryango ukorana na hcr ushinzwe ibikorwa by'iterambere mu nkambi abo bantu bose babumbiye hamwe nkeka ko batarenze kabiri ku ijana by'umubare w'impunzi zose ziba ziri mu nkambi rero guhamya ko gufata umubare umwana gutyo wenda ukawitirira impunzi zose ukavuga ngo hari ubundi buryo bari babayeho twabibonye nk'imbogamizi rero kugira ngo umuntu abe yahamya gutya ahubwo yagombye kuba ari we urimo gutabariza impunzi twabonye nabwo ari inkomyi zatumye tudatabaza u rwanda ahubwo tugatabaza ibindi bihugu bitandukanye ibyo vuga byavuzwe n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu rwanda byatumye ijwi rya amerika yifuza kubana muri iki kiganiro n'urwego rwa leta y'u rwanda rushinzwe impunzi ariko inshuro zose twagerageje kubashaka ntabwo byadukundiye icyakora mbere yaho gato iki kibazo kikiba mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda yaganiriye nyine na olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu rwanda minema atangiye amubaza icyo leta y'u rwanda yabwiye impunzi imaze kumva ko ibiribwa zagenerwaga byagabanutse hari amakuru avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi kugeza ubu ngubu byagabanutse turebye ku bari mu rwanda twavuga ko impamvu nyamukuru mwavuze ko cyangwa mwamenyesheje impunzi mufatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mwazimenyeshe ko igabanuka ry'ibyo biribwa rishingiye ku ki
mbere na mbere igabanuka nababwira ni ishami rishinzwe ibiribwa ku isi ryitwa pamu cyangwa se wfp ryo ryatumenyesheje yuko amafaranga amaze igihe agabanuka ku buryo bitagishoboka yuko uko bari basanzwe bagenera impunzi ibiribwa cyangwa se amafaranga yo kugura ibiribwa ari bukomeze kuboneka icyo nicyo pamu cyangwa se wf batumenyesheje ku buryo twagiye mu biganiro nabo tubabaza impamvu ariko kuva mu kwezi kwa mbere hagati kugira ngo tumenye neza uko ikibazo giteye twagiye tubiganiraho rero dusanga koko ko uretse uretse yuko hari ikibazo cy'ubukungu ku isi kubera icyorezo cya covid 19 ariko hari n'uko iki gitekerezo n'ubundi cyari kiriho mbere kubera ko babonaga ko amafaranga atazakomeza kuboneka ku buryo muri nko mu karere ibihugu mu bihugu byo mu karere imfashanyo y'ibiribwa cyangwa se amafaranga yo kugura ibiribwa yagiye igabanuka byari bigeze rero ku rwanda nabyo bijya mu buryo bikaba bihuriranye n'ubundi n'iki gihe cya kovide nuko byabaye navuga mu buryo butunguranye ariko sinavuga ko bitunguranye cyane ku rwego rwa pamu cyangwa wfp ndetse na na minisiteri yacu ariko twakomezaga dushakisha uburyo iyo iyo kirayisisi itaba cyane so naho ngaho byari bigeze ku mafaranga twamenye bagiye kujya bahabwa ngo ubundi bahabwaga ibihumbi birindwi magana atandatu ariko barajya bahabwa ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine aya mafaranga ntabateye impungenge nk'abantu mureberera impunzi mucumbikiye impunzi
ntabwo biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu haba harimo ibintu byinshi harimo ubuvuzi harimo amashuri harimo isuku n'isukura harimo icumbi ndetse noneho n'ayo mafaranga yo kurya ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya cyangwa se kugura ibiribwa ibindi birahari nta kibazo bifite ku buryo twumva ko nta kintu guhungabana ntabwo ari cyane cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine dufite bafite n'ibindi bikorwa hirya no hino ubwo hano mu mujyi tuba mu mujyi wa kigali mu mujyi wa huye impunzi nyinshi zibeshejeho ntabwo zibarwa kuri iriya mfashanyo yaba iy'ibiribwa cyangwa se iyindi mfashanyo iyo ari yo yose so dufite hafi ibihumbi icumi bagashoboye kwibeshaho mu mujyi n'abandi nubwo bashobora kuba batarabonye ubushobozi buhagije bwo kuva mu nkambi bakajya mu nkengero z'inkambi ariko nabo bafite ukuntu babayeho ariko ntibibuze yuko hari abantu batameze neza impunzi zidafite ububasha zo zizakomeza gufashwa n'ibiribwa nk'uko pamu yabitubwiye hari umwihariko kuri abo ngabo muvuga badafite ububasha ku buryo wenda niba abandi bahabwaga ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine bo hari umwihariko udasanzwe cyangwa nabo bazajya bahabwa ibihumbi bitatu mirongo ine
mu buryo buri bufite ibisobanuro bihagije ntabwo nabiguha ubu ngubu ariko umuryango w'abibumbye ushinzwe ibiribwa watwijeje yuko abameze nabi bazakomeza guhabwa imfashanyo yuzuye kandi bari bamaze iminsi bahabwa buriya ababyeyi abana batoya bafite imyaka itanu no kumanura ababyeyi batwite ababyeyi babyaye abafite indwara zikomeye abakuze bo bakomeza guhabwa imfashanyo nk'uko bari basanzwe bayihabwa ndetse na za sikuru fidingi muri za ECD ubwo bufasha buzakomeza gutangwa nababaza nti nkurikije n'ubusanzwe ukuntu twagendaga mu nkambi zitandukanye hano mu rwanda twasangaga impunzi zihora zijujuta niba ariko nabivuga ngo ibiryo ntibihagije kuba noneho bigabanutse kuri mirongo itandatu ku ijana nta mpungenge mufite ko hashobora kuvuka ibibazo birimo n'imyigaragambyo bivutse bigenda bite by'umwihariko
by'uko abantu bijujuta ntabwo nabihamya dufite impunzi nyinshi kandi icyo kibazo ntabwo twigeze tucyumva ntabwo bivuze yuko umuntu umwe wijujuse bivuga yuko abantu bose bijujuta ku bwanjye icyo kibazo nta gihari cyane cyane ko babayeho mu buzima bw'inkambi bw'ubuhunzi ubuzima bw'ubuhunzi ni uko buba bumeze tugerageza leta y'u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa ko babaho neza nk'ubuhunzi ntabwo ari iwabo ariko iyo utari iwanyu ufashwa neza kugira ngo no mu no mu mitekerereze udahungabana cyane so nibyo tugenda dukora dufasha impunzi ariko mu byo dukora buriya ntabwo twareba ikibazo cy'ibiribwa ko kigiye kugabanuka ahubwo tureba ko impunzi cyangwa se n'uwundi muntu uwo ari we wese yakomeza akigira akishakamo ubufasha ubushobozi kugira ngo ashobore kwibeshaho utarinze utegereza uteze amaboko Loni ariko ni ibintu tubashishikariza kandi benshi muri bo barabikora niba ujya ujya mu nkambi harimo utuduka harimo amasaro de kwafire hari abakora ubukorikori hari ubuzima busanzwe nk'ubwo hanze y'inkambi ntabwo wavuga ko bameze nabi iyo sura ntabwo ihari mu nkambi zose zo mu rwanda ahubwo tukomeza gushaka uburyo bwo kugira ngo bifashishe muri muri muri nani mu buzima bwazo dufite porogaramu nyinshi hari iya nyuma tumaze imaze umwaka yitwa jya mbere yagiyeho kugira ngo ifashe impunzi kwigira ni gahunda zihari ariko uretse n'ibyo byo gukomeza kubwira abantu ngo ntibifashe tukabashyiraho gahunda zihoraho kwiga iby'icungamutungo biriya byose ni ibintu bigaragara yuko leta y'u rwanda n'abafatanyabikorwa twita ku mpunzi kugira ngo zishobore kwibeshaho ariko ikindi cyiyongeraho ni uko ibisubizo birambye muri mu buzima bw'impunzi buriya habamo ibintu bibiri by'ingenzi gusubira mu gihugu cye cyangwa kubaho nk'abandi baturage mu gihugu utuyemo kandi ibi byombi turabikora dukomeza kubifatanya n'abandi kugira ngo bigende neza niyo mpamvu urimo kubona ko muri iyi minsi impunzi z'abarundi zirimo gutaha kubera ko zirimo kubona ko ubuzima burimo kugaruka neza iwazo ubwo gahunda irimo irataha abandi babaho nk'abandi banyarwanda akaba ashobora gushaka inguzanyo akagura pambu akakora akabizinesi hirya no hino ibyo byose tubishishikariza impunzi muri ibyo bibazo birambye ku bibazo by'impunzi tugira ubu noneho hari abarundi cyangwa abanyekongo bigeze baka ubwenegihugu bagatura nk'abanyarwanda
barahari ntago naguha imibare nonaha ariko barahari benshi cyane bafite n'akazi bafite utubizinesi bumva ko iby'ubuhunzi atari byo bagishaka batagishaka gutaha ariko bakavuga ati reka noneho ndi umunyamahanga uba mu rwanda cyangwa se nsabe ubwenegihugu kandi birakora ku nzego zishinzwe ibyo byo gusaba ubwenegihugu cyangwa gusaba gutura nk'umunyamahanga bazi yuko bikorwa neza kandi bashobora kuzadufasha muri statisitiki kuri iriya gahunda yajya mbere mu bashishikariza umuntu yayijyamo afata biriya bihumbi bitatu agomba no kuyaryamo ku bwanyu murumva byoroshye
oya ntago ntago ibyo bihumbi bitatu ntago ariyo ngwate ntago ari byo upfa kuba wanditse nk'impunzi ukagaragaza poroje ufite kandi ku izo mpunzi kandi ntago iyo gahunda ireba n'abaturiye inkambi ufashe ufashe mugombwa muri gisagara ubwo ureba abaturiye abanyarwanda baturiye inkambi n'impunzi bagafatanya muri izo bizinesi kugira ngo buri nkambi buriya ntabwo ari purizo urabizi ujya ujyamo uko ushatse kujya hanze gukora bizinesi urasohoka ukagaruka ukamara iminsi ugatembera u rwanda rwose uko ubyifuza byose ni ukuvuga ngo umuntu aba ameze iyo mpunzi ibituye mu rwanda ikagira ibyo ikora ikibeshaho hanyuma igatera imbere byose niyo gahunda yajya mbere kugira ngo abantu bashobore gushobora kwigira neza bitari ibyo gutegeka no gutega amaboko mu bihe nk'ibi ngibi habayeho igabanuka ry'ibiribwa abakozi bakora mu nkambi babana n'impunzi umunsi ku wundi barasabwa iki
barasabwa gufasha impunzi kumva ubwo nabafasha ko izo gahunda zihari kandi zari zimaze igihe hari buriya hari abantu bafatayo amafaranga bakagenda bafata inguzanyo bakayishyura ni ugushishikariza abo dufite abafashamyumvire dufite abakozi rero ba minema baba aba hsr baba aba wfp bazadufasha abafashamyumvire nk'uko mu kinyarwanda babyita iki se ni icyemezo twavuga ngo kizamara igihe kingana iki ntabwo tubizi kubera ko icyo icyo twifuza ni ukumenya ni ugukora uko dushoboye habonetse inkunga icyo kibazo ntikibe ariko n'ikitaba nabwo nta gikuba cyacitse ubuzima bubaho burakomeza dusoza ikiganiro twavuga ko yaba u rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi se hari uburyo mwaba muri kuvugana n'ibihugu nterankunga
yego nibyo nabanje nkubwira ko twaganira tureba ko bakomeza gutera inkunga nabo aho bari mu bihugu byabo ubukungu ntabwo buhagaze neza ubwo bakareba niba atari ikibazo gikomeye hari ibyo ushobora kugabanya ubundi buzima bugakomeza n'ibyo tubamo mu biganiro kandi turakomeza gutekereza yuko bitazatinda ariko binatinze nta kibazo byatwara kubera ko dufite ubundi buryo twashyizeho kugira ngo impunzi zishobore kwibeshaho neza zikifasha bwana olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu rwanda ndagushimye ku kiganiro wemereye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe ijwi ry'amerika olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu rwanda kuri mikoro ya mugenzi wacu eric bagira ubusa turakomeza mu kanya ntimujye kure
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
iki ni ikiganiro muri sanga turavuga ku nzandiko abanyeshuri mirongo itandatu biga muri kaminuza ya oakwood muri leta ya alabama hano muri leta zunze ubumwe za amerika baherutse kwandikira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bandikira na perezidansi ya amerika basaba ko izo nzego zatabara impunzi z'abanyekongo bari mu rwanda bakongererwa ibiribwa bwana tuyishime umaze kumva ibyo bwana olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu rwanda avugiye kuri mikoro y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ukorera mu rwanda nyine bwana kayumba aragira ati icyagabanutse ni amafaranga agura ibiribwa ibindi byose biracyari uko byari bimeze bwana tuyishime niba ari uko bimeze ubwo abantu ntibapfapfanya bagahengekereza
murakoze cyane abanyamakuru kubera ko impamvu mbivuga gutyo impamvu mbivuga gutyo ni uko yavuze ko atari amafaranga yonyine ababeshejeho ko bafite ibindi bikorwa avuga umujyi wa kigali umujyi wa huye ati impunzi nyinshi zibeshejeho ntabwo zibarwa ku mfashanyo
reka mbanza nsubize icyo ngicyo mu busanzwe ntabwo impunzi zo mu mujyi zihabwa imfashanyo natangiye mbivuga impunzi zo mu mujyi wa huye impunzi ziri mu mujyi wa kigali zirimo umubare munini w'abarundi n'abakongomani bo n'ubundi nkeka ko atari na ngombwa kubavuga kuko bo n'ubundi ntabwo basanzwe bafashwa nta mfashanyo bahabwa bo ikintu bahabwa na hsr gusa ni sitati y'ubuhunzi ariko ubuzima imibereho ya buri munsi birimo kwishakira akazi gukora bizinesi kwishyura gukodesha amafaranga y'ubukode ibijyanye n'ubuvuzi izo serivisi zose birwanaho n'ubundi ndumva batagombye gutangwaho urugero kuko bo n'ubundi ntabwo inkunga za hsr zabarebaga cyane bigashobora kuba ari gake cyane ariko bo n'ubundi ntabwo babarwa nk'abantu batuye mu nkambi uragira rero uti abo ngabo arabavuga nk'abibeshejeho ariko mu bo mutabariza mwe abo ntabwo barimo
abo ngabo ntabwo barimo kuko n'ubundi nta nkunga ya hsr bahabwaga usibye sitati y'ubuhunzi bafite kandi ntabwo bayikuweho na ba bandi yavuze ati abagera ku bihumbi icumi bashobora kwibeshaho n'abandi ntabwo bimeze nabi cyane ibyo nawe urabyemera ariko uravuga uti ntabwo ari bo dutabariza abo ntabwo aribo dutabariza izo mpunzi zo mu mujyi ntabwo arizo dutabariza turatabariza impunzi ziri mu nkambi nizo zifite ibibazo bikomeye kuko zo imibereho yazo ijana ku ijana ziyikesha inkunga zihabwa na hsr yenda nsubiye nko kuri iki kintu yavuze ngo ngo jya mbere aya mafaranga nkeka ko ashobora kuba atangwa ahabwa impunzi kugira ngo zikore ibikorwa ziteza imbere aya mafaranga navuye mu rwanda avugwa biravugwa ariko n'ubundi iyo aje usanga ahabwa cyangwa se abayafata ari ba bantu n'ubundi bafite utuduka nabo bake cyane mu nkambi nkeka ko abantu bafite utuduka batarenze rimwe ku ijana usanga bafite n'ubundi utuntu bakoraga usanga aribo bayafata kuko aba aribo n'ubundi basanzwe bazi uburyo imikoreshereze y'amafaranga ishobora kugenda naho rubanda bose basigaye navuga ni nka mirongo icyenda n'umunani ku ijana aya mafaranga nta muntu uyahabwa nkeka ko nta n'umuntu uyafata kuko amakuru turayafite tuvugana n'abantu bari mu nkambi iki kintu cyajya mbere rero bashobora kugishyira mu mibare bikagaragara ko wenda hari ikirimo gukorwa impunzi zirimo kwiteza imbere ntabwo wenda navuga ko umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi wenda avuga ibyo atazi ahubwo we byibuze ashobora kuba ahabwa raporo y'ibikorwa bikorerwa mu nkambi namusaba kuba yajya mbere we agategura urugendo akigira mu nkambi akaganira n'impunzi ku giti cyazo akaganira n'umuntu umwe umwe wenda n'ubwo bataha bose ariko akareba mu by'ukuri uburyo babayeho ntabwo y'amafaranga yajya mbere agera kuri bose n'ubundi ushobora gusanga ahabwa ba bacuruzi bafite utuduka duto mu nkambi yabo yabuze afite amasaro de kwafire batageze nkeka ko batageze no kuri rimwe ku ijana ry'abaturage baturiye buri nkambi nkumva rero iki kintu cyo kuvuga ngo ngo barifashije ngo barasohoka bakajya hanze y'inkambi ngo gushaka akazi nk'ikintu cyitwa gushaka akazi urabona mu nkambi harimo urubyiruko umubare munini w'abantu bize batagira akazi uyu mubare nta n'ubwo nkeka ko batemerewe no gushaka akazi mu rwanda ndavuga nko mu tuzi twa leta mu nzego za leta nko kwigisha n'indi mirimo ya leta kuko n'ubundi iyo bagiye gusaba akazi usanga hari itegeko rivuga ko umuntu usaba akazi agomba kuba ari umunyarwanda nibyo ribanza ibintu bigakurikiraho babitangaza rero ko bafite ikarita ziranga impunzi bashobora kujya mu gihugu mu turere dutandukanye n'intara bagashaka imirimo cyangwa bagapiganira akazi nk'abandi banyarwanda ariko n'ubundi usanga iryo tegeko iyo bigeze aho ngaho ribagonga kuba uri umunyarwanda rikabagonga ubwo bakabura akazi bakaba batagihatanye nk'abandi banyarwanda ariko rero ariko bwana tuyishime aranavuga ati ubundi impunzi haba hari ibintu bibiri bizitegereje hariho kuzasubira iwazo mu gihe ibintu bitunganye cyangwa se kuzahabwa ubwenegihugu zikabaho zifite uburenganzira bw'abenegihugu ibyo byo impunzi z'abanyekongo zibibona ziti
nkurikije ngewe nabaye mu nkambi nganira nageze mu nkambi zitandukanye ndetse tunaganira nabo kugeza kuri uyu munota aba habaye hari abantu impunzi z'abakongomani ziri mu rwanda zifuza gutuzwa zikaba abanyarwanda nkurikije amakuru mfite n'abo twaganiriye nta nubwo zagera kuri rimwe ku ijana kuko ntazihari ntazihari ntabwo bifuza gutura mu rwanda icyo ni kimwe ikindi ngewe wenda icyo nemera nemera ko bagomba gutaha
ariko se ariko ko u rwanda rwabakiriye neza n'ubwo bwose havutse ikibazo cy'ibiribwa uratekereza ko ari iyihe mpamvu abanyekongo batifuza kuba mu rwanda
mu rwanda bahamaze igihe kinini impunzi zimwe zihamaze imyaka irenga makumyabiri n'ine ubuzima bwo mu rwanda barabuzi bazi imibereho yaho bazi bazi uburyo baramutse banatuye nkeka ko baramutse basabye n'ubwo bwenegihugu bashobora kubuhabwa bagahabwa wenda ibyangombwa by'abanyarwanda ariko n'ubundi ugasanga kubona isambu yo guhinga kumwinjiza mu buzima busanzwe ugasanga n'ubundi ibyo bintu byagorana kandi izi mpunzi zikunda igihugu cyabo nubwo kirimo umutekano mukeya rero ngewe nkumva ahubwo wenda intambwe nziza yaba ishimishije ari uko u rwanda rwafatanya na na repubulika iharanira demokarasi ya kongo aricyo gihugu impunzi zaturutsemo ndetse na hsr ahubwo izo mpunzi zigataha aho gushishikarizwa gutuzwa kuko nta mpunzi yiteguye gutuzwa mu rwanda ayo makuru tuyafite neza kuko tuganira n'abantu bari mu nkambi uragira uti u rwanda ni ruto ntibabona aho batura cyangwa imiturire nayo ubwayo ntiyakoroha icya mbere imiturire ntiyakoroha imibereho yagorana mu rwanda icya kabiri ubushake ubushake ntabwo bafite ubushake ntabwo bafite bo icyo bifuza ni ugusubira iwabo muri congo igihe cyose haba hatekanye dusubire wenda ndazirikana ko wenda ibyo urabivuga muri rusange kuko ntabwo uvugira impunzi zose wenda hari ababyifuza hari n'abatabyifuza reka dusubire gato ku bijyanye n'ijambo bwana olivier kayumba yavuze tunareba ibijyanye n'ibiribwa byagabanutse kuko haruguru hariya wari uvuze uti bariya ni ababa mu mujyi n'ubundi ibyo ntibibareba ariko bwana kayumba olivier ibyo avuga yabisobanuye neza kuko yagize ati abana bato abatwite ababyaye abafite indwara zikomeye abakuze bo bakomeza guhabwa imfashanyo uko bari basanzwe bayihabwa bwana tuyishime
none se icyo ni ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo ndabyumva abo bantu bafite wenda hari abantu babana n'indwara zidakira hari abana batoya bakeneye kwitabwaho mu bigo nderabuzima bikorera mu nkambi wenda numvise bavuga ngo n'amafunguro abanyeshuri bafata ku ishuri mu by'ukuri ibyo byose turabyumva nabyo ni ingenzi ariko n'ubundi ibyo biza ku mwanya wa kabiri iyo amafaranga ajyanye n'ibyo kurya yagabanyutse cyangwa yabuze njye ntekereza ko aricyo cyagombye no kubanza ahubwo iyo kesi ikaba iya kabiri ntabwo ikihutirwa ari abo bantu ahubwo ikihutirwa nuko abantu babona ibyo kurya n'ubundi batarya bazarwara barembe bose bajye mu bitaro bazitabwaho guteza ikibazo gikomeye kinateje impungenge n'iryo gabanyuka ry'amafaranga turanabivuga ko hari iryo gabanyuka ry'amafaranga ariko ubu ngubu si igabanyuka gusa kuko hajemo noneho n'ibyiciro hari n'abatayabona bya bihumbi bitatu twandikaga dusaba ko byakongerwa ubu ngubu ubu tuvugana hari abantu batabibona kuko bashyizwe mu byiciro by'abantu bigaragara ko bifashije tukiri kuri icyo kibazo rero muranditse mwanditse amabaruwa atatu reka dusa n'abasubira inyuma gato mwandikiye nde nande kubera iki
twandikiye hsr ifite icyicaro i geneve mu busuwisi twandikira hsr n'ubundi ishami rya leta zunze ubumwe za amerika twandikira na perezidanse ya leta zunze ubumwe za amerika tubereka mu by'ukuri ko amadolari atatu adashobora gutunga umuntu ku kwezi iyo yashyize mu manyamerika usanga umuntu atungwa n'isente n'amasenti ijana ku kwezi yashyize mu manyarwanda urasanga ari igiceri cy'ijana usibye n'impunzi n'umunyarwanda usanzwe ntabwo ashobora gutungwa n'ayo mafaranga adafite ahantu ahinga adafite ikindi kintu akora ngo ashobore kubaho ubwo rero twandikiye haseri tuyibutsa ko impunzi ziri mu rwanda nta bundi buryo bwo kubaho ziri mu nkambi nta sambu zifite twanagaragaje ko harimo impunzi tugenda tuganira nazo hano muri amerika zavuye mu bihugu bitandukanye byo muri afurika ariko ugasanga zarahabwaga inkunga ya hsr gusa n'ibihugu zahungiyemo bikabaha ubutaka bwo guhinga bagafata ni ukuvuga ngo bagafata ibyo bejeje mu mirima bahawe n'ibihugu bibacumbikiye bakabyongeranya ku nkunga n'ubundi idahagije hsr ibagenera mu rwanda ho rero impunzi ziri mu nkambi ayo masambu nta ayo masambu ntayo bafite ni ukuvuga ngo iyo mirima bagenerwa na leta ntayo ikindi buryo bwa bizinesi ntabwo kubona akazi biragoye mu by'ukuri tugerageza kumvikanisha neza dusesengura ko mu rwanda ayo mafaranga atiyongereye ingaruka izakurikiraho ari ukubura ubuzima nta kindi gikurikira kandi byaragaragaye nk'uko twagiye tubyumva mu makuru atandukanye aturuka mu nkambi yuko hari abantu bashobora kuba umuntu ushobora kuba yariyahuye n'undi agerageza kwiyahura bakamukura mu mugozi kubera ikibazo cy'inzara
ibyo ni ibintu byabaye koko abantu icyo kibazo cy'inzara gitangiye kugira ingaruka ziri kuri urwo rugero
yego twabyumvise mu nkambi ya kigeme twumva ko hari umubyeyi wabuze icyaha abana nkeka ko yababeshye ko bagiye ku isoko niko twabyumvise agiye ku isoko guhaha ageze hirya aza gusanga n'ubundi nta bisobanuro ari buze kubaha igihe ari bugarukire ntacyo azanye ahitamo kwiyahura tukumva n'undi bakuye mu mugozi nawe yari agiye kwimanika bamubajije impamvu avuga yuko yari ayitewe n'inzara yabuze icyaha abana izo rero ni kesi wenda hari n'abandi bashobora kuba bapfa ntitubimenye icyabishe wenda inzara irimo ntabwo twabihamya kuko ntiturabona ibimenyetso ariko icyo ni kimwe mu ngaruka zikomeye zimaze guterwa n'iri gabanyuka ry'ibiribwa cyangwa se ry'imfashanyo bahabwaga na hsr ubu rero muranditse muratabaje mu kanya turababaza niba hari icyo bari babasubiza niba hari igisubizo mwari mwabona ariko nta mpungenge mufite ko muvuga muti dutabaje bariya babiri by'umwihariko hsr ari ku rwego rw'isi no ku rwego rwa amerika ndetse na perezidansi ya amerika ntabwo mutekereza ko ibi bintu bishobora gutera uburakari leta y'u rwanda ivuga iti ni gute aba bantu bashobora kujya kudutabariza mu kindi gihugu kandi turi aha ntacyo batubwiye
oya nkeka ko reka ko ibyo ngibyo nta kibazo kuko nabo nk'uko mu kanya twumvaga bwana kayumba olivier yabivuga nabo bafatanyije na harisere barakomanga hirya no hino ku isi kugira ngo barebe ko hari ikintu cyahinduka wenda ayo mafaranga akongerwa rero ubutabazi ntawe bwabangamira nta politiki irimo just ni ugusaba gusa gusaba ntacyo bitwaye sinzi rero nimba wenda uvuga ko wenda twagombye kwandika aya mabaruwa tubanje kubimenyesha leta y'u rwanda njye ntabwo nabagira inama kuko ntabwo nzi icyo mushaka gukora ndimo ndibaza gusa ingaruka z'ibyo mwakoze niba mudatekereza ko zishobora gutera uburakari leta y'u rwanda kuko ikibazo kibereye mu gihugu kimwe ukajya gutabaza mu kindi gihugu cyane cyane icyo gihugu gifite impunzi ntubona ko bashobora kuvuga bati bariya bana barakubaganye dore ko ari n'abana bo mu ishuri rimwe ntabwo ari abanyekongo bose bari hanze y'u rwanda
ntabwo ntabwo ari ugukubagana ntabwo ari ugukubagana ahubwo njye numva twarifatanyije na leta y'u rwanda kuko nayo ivuga ko irimo gukora ubuvugizi hirya no hino ku isi ifatanyije na hse kuba rero natwe twatabaza ntacyo byangirije kandi sinzi ko bisaba ko nimba umuntu ajya gutabaza abanza abanza kubicisha ku gihugu cyakiriye impunzi iryo tegeko ntaryo tuzi gusa icyo twakoze ni ubutabazi gusa kandi twumva nta kosa ririmo ikindi cyatumye dutabaza gutyo tugatabariza wenda tukandikira nka perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika mu by'ukuri dusanzwe tukizi nk'igihugu cyita ku bantu bababaye hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango myinshi irimo na hcr ishingiye ku muryango w'abibumbye tugasanga n'ubundi umubare munini cyangwa se uruhare runini leta zunze ubumwe za amerika arizo zirugira ngo nibo batanga amafaranga mu miryango myinshi itandukanye uburo twanditse tubatakambira nk'igihugu cyatwakiriye tubereka ko abavandimwe bacu bababaye kandi natwe bishobora kutugiraho ingaruka tudashobora no kwiga neza mu gihe abavandimwe bacu baburaye mu gihe abavandimwe bacu bashobora gupfa isaha n'isaha kuko ntacyo babonye icyo kurya nkumva rero nta mbogamizi irimo nkumva nta butumwa cyane bureba guverinoma y'u rwanda burimo ahubwo ari ubutumwa bureba bene wacu bari mu nkambi barimo kwicwa n'inzara
bwana tuyishimege ibibazo nari mfite kukubaza kuri iyi ngingo ndabihumuje bisa nkaho birangiye ariko mu mutima wawe icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro cyaba ari iki urakoze cyane bwana jofre ikintu ntagenda ntavuze giteye impungenge noneho kurushaho ni ibyiciro impunzi ziri mu nkambi mu rwanda zashyizwemo ibyiciro bigera kuri bitatu harimo icyiciro cya mbere cy'abantu ni uko abantu batifashije ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe bashobora kuba bakora ngo bibesheho nkeka ko kirimo abantu wenda bafite nk'indwara zidakira wenda abantu bashaje cyane abo bantu rero ku mpapuro twabonye zanditswe na hasi ifatanyije na guverinoma y'u rwanda abo bantu ugasanga ngo bazajya bahabwa ibihumbi bitandatu n'ibiceri mirongo inani ku kwezi by'amanyarwanda hakaza icyiciro cya kabiri cy'impunzi zifite ni ukuvuga ngo zidafite ibyo navuze haruguru zirimo indwara zidakira ubumuga cyangwa se ubusaza gusaza icyo cyiciro kikazajya gihabwa ibihumbi bitatu n'ibiceri mirongo ine hakaza noneho n'icyiciro cya gatatu icyiciro cya gatatu cyo kivuga ko nkurikije uko nabisomye kuri izo mpapuro urugo rwose rurimo umuntu w'igitsina gabo urengeje uri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itanu n'icyenda atazigera ni ukuvuga ngo uwo muryango urifashisha kuba bafite uwo musore bafite uwo muntu uri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itanu n'icyenda arifashije ntabwo ntabwo bakeneye ubufasha ni ukuvuga ngo ni zeru nta kintu bazajya bahabwa navuga ko ikintu bemerewe ari bimwe bwana kayumba olivier yavugaga bindi bisanzwe serivisi zo kwivuza ariko ibijyanye n'ibiribwa nta kintu nta kintu bazongera guhabwa keretse igihe ibintu byahindutse nkavuga nti rero ibyo ni ibintu biteye impungenge kurushaho ni ukuvuga ngo ni ibintu mu by'ukuri bikabije kuko tumaze gukurikirana amakuru y'abantu bagiye bakira ubutumwa butandukanye mu nkambi bubabwira ibyiciro barimo ugasanga n'umundi wundi wari ufite akaduka akaduka wari ufite salo de kwafire niwe wabonetse mu cyiciro cya mbere wa muntu utagira ikindi kintu na kimwe akora abayeho gutya abayeho gutyo gusa ugasanga ngo niwe wagiye mu cyiciro cya gatatu ibyiciro mu nkambi ntabwo byari bikwiye kuko nta mpunzi yaba yifashije nta mpunzi ishobora gutera imbere ituye mu nkambi ntabwo ibyiciro tubishyigikiye n'impunzi ntabwo zibyumva ntizibikozwa guhera kera zagiye zirwanya byigeze bikomozwaho impunzi ziryamaganira kure ariko aho bigeze ubu ngubu noneho nimba binashoboka wenda aribwo buryo bwiza leta yabonye ayo mafaranga makeya hasi agomba gusaranganywa byibuze bagombye kumanuka nk'uko babikora ku banyarwanda batandukanye ku banyarwanda basanzwe bakajya kuri tere bakajya mu midugudu mu nkambi mu makaritsiye bakamenya ngo runaka abayeho gutya kanaka abayeho gutya ntibapfe gushyiraho ibyiciro uko biboneye kuko noneho na bya bihumbi bitatu abantu batari bubibone bari buze kuhasiga ubuzima kandi ingaruka zabyo turabyiteze bitarenze ukwezi kumwe ntumva icyo kintu aricyo nashakaga gutindaho mu by'ukuri mvuga ko ibyiciro by'ubudehe mu nkambi impunzi ntabwo zibyishimiye zo zemeza ko nta mpunzi iruta indi impunzi zose zinganya ubushobozi kuko ziri mu nkambi ikindi kandi nimba ari nabwo buryo bwiza leta yagennye ko bagomba gusaranganya ayo mafaranga bagombye kubikora nk'uko babikora ku banyarwanda basanzwe bakamanuka kuri tere abaturage b'umudugudu bagaterana bakemeza ngo runaka yenda afite akazi wenda ahembwa ibihumbi icumi ku kwezi runaka ntako afite bakagena ibyiciro bashingiye kuri ayo makuru ariko ibyo ntabwo byabayeho bagiye bakira sms zitandukanye gusa kandi dutekereza ko hcr itagira ibyiciro by'impunzi n'ubundi twumva ko ari leta y'u rwanda ishobora kuba yenda yaragiriye inama hcr ibona ko aribwo buryo bwiza bwo gusaranganya ayo mafaranga adahagije tukumva ari ibyo bintu byahagarikwa ibyo byiciro bikavaho ahubwo makeya abonetse bakayasaranganya yose uko angana mu nkambi batabagabanyijemo ibyiciro kuko ntabwo impunzi nazo zibikozwe naho mwe muhagaze he ku gitekerezo cyo kuba ziriya mpunzi z'abanyekongo zaguma mu rwanda cyangwa zatahuka nk'uko impunzi zagiye zandika zimwe zirigaragaza ko zishaka gutaha impunzi ziri mu nkambi hari izagiye zirigaragaza inshuro irenze imwe nko mu nkambi ya kiziba ariko n'ubundi ugasanga birazamo imbogamizi tutazi ngo zituruka hehe tukaba twasaba nyakubahwa perezida wa repubulika perezida wa kongo perezida felix Tshisekedi mu by'ukuri gutera intambwe akaba yafasha impunzi ziri mu rwanda gutaha izibishaka zigataha nubwo tubizi ko ikibazo cy'umutekano kikiri ingorabahizi muri kongo ariko ntabwo ari kongo yose usanga umutekano mukeya uri iburasirazuba cyangwa se amajyaruguru ashira uburasirazuba ariko byibuze kongo yo hagati yo mu majyepfo kongo y'uburengerazuba igihugu ni kinini kandi harimo umutekano tukaba ni ukuri twasaba leta ya kongo kubigiramo ubushake igafasha abantu bashaka bagataha naho gukomeza kugondoza hcr nimba ubushobozi bugabanyutse ntacyo twabikoraho nimba umuterankunga yavuze ngo ubushobozi bwanze mu by'ukuri tumushimira ibyo yakoze kugeza uyu munsi nuko murakoze ariko rero uvuze icyo kibazo bwana tuyishime abanyamurenge bari za minembwe hariya baricwa n'imitwe y'inyeshyamba z'abamayimayi barapfa ari benshi biragaragara mu itangazamakuru aho ngaho barimo kugwa niho ushaka kohereza bene wanyu b'abanyekongo bari mu rwanda oya ntabwo ari uko nabivuze turabizi ko muri kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo na za na za ituri ibyo bice byose by'uburasirazuba n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba nta mutekano bifite ariko mu by'ukuri hari intara zo hagati n'iburengerazuba zifite umutekano tukumva ko rero leta ya kongo iramutse ibigizemo ubushake yafashe impunzi zibishaka igihugu cyose aba ari icy'abenegihugu ntabwo ari ngombwa ngo bature ahantu runaka haba hakenewe gusa uruhare rwa leta kugira ngo ibafashe inabamenyera ahantu hagomba guturwa kuko kongo iratuwe irimo miliyoni nyinshi ntabwo bose bafite umutekano mukeya umutekano mukeya biri mu gice cy'uburasirazuba ntabwo mbifuriza ibiri kubamo ku banyamurenge turabizi n'ahandi hatandukanye ariko sitiri hari ibice bifite umutekano bashobora kuba batuzwamo igihe cyose leta ya kongo yaba ibishatse ikagaragaza ubwo bushake ikifuza kwakira impunzi zifuza gutaha nk'uko tubona leta y'u Burundi iherutse kubikora abenshi muri bo bakaba bamaze gutaha nuko murakoze leta y'u Burundi byo bisa nk'aho bitandukanye gato kuko nk'ubu turimo turaganira mu rurimi rw'ikinyarwanda kimwe mu bituma abaturage b'abanyekongo batera hejuru abanyamurenge ni uko babiyita abanyarwanda bavuga bati muravuga ikinyarwanda mukomoka mu rwanda bivuze ko namwe muramutse mugiyeyo ntekereza ko ngira ngo no guhunga mu ikubitiro ariko byari bimeze ngira ngo byakongera bigasubirira udubi bakavuga bati n'ubundi mwebwe ntabwo mufite uburenganzira bwo kuba muri kongo bwana twishime
ibibazo by'abanyamurenge byo ntabwo mbitindaho cyane ariko ndagaruka ku byacu twebwe duturuka muri kivu y'amajyaruguru ntekereza ko usibye wenda abantu bahunze bari hirya no hino mu bihugu bihana umupaka n'u rwanda cyane bihana umupaka na kongo y'uburasirazuba hari abaturage umubare munini w'abavuga ikinyarwanda batuye muri masisi batuye muri rucu ntekereza rero ko ikibazo kitaya kidashingiye ku rurimi ngo ari abanyarwanda abantu bashobora kuba bacyitwaza kubera impamvu za politiki ariko hari umubare munini cyane cyane nka masisi nkeka ko umubare urenga mirongo itanu ku ijana mu bantu batuye muri masisi na rucoro bavuga ikinyarwanda kuruta izindi ndimi baracyariyo
yego bariyo benshi cyane benshi cyane baratuye bavuga ikinyarwanda nubwo bahura n'ibibazo by'umutekano mukeya ariko barahari umubare munini urahari ntekereza ko ikibazo atari ururimi bashobora ku bashobora gushingira ku rurimi wenda bakakwita umunyarwanda numva ko ngewe icyo ngicyo atari cyo kibazo ariko uragira uti aba bari mu rwanda baramutse basubiyeyo nta kibazo bagira
kuko n'ubundi hadatekanye ubona n'ubwo hatuwe muri kivu y'amajyaruguru yenda n'iy'amajyepfo n'ibindi bice nagiye mvuga leta ishobora kubarera kuko leta ibisobanukiwe neza ikamenya izindi ntara zirimo umutekano ikaba yabatuzamo ifite kubakira ikamenya uburyo babayemo nkeka ko impunzi nyinshi zakwifuza gutaha wenda nubwo zitaba zose ariko ubishaka yataha nkumva ngewe icyo kibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo namoko cyangwa se ikibazo gishingiye ku rurimi nkumva kitaba impamvu ibuza abantu kuba bataha igihe cyose leta ya kongo yaba igaragaje ko ishaka kubakira
bwana tuyishime umunyeshuri muri kaminuza ya Oakwood hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya alabama nanone ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika ndagushimiye cyane bwana jofure mutagoma namwe kuba mwagennye aka kanya mukaduha akanya ko kuganira no gutanga ibitekerezo byacu nshimiye kandi na olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu rwanda na mugenzi wacu eric bagira ubusa umunyamakuru ijwi ry'amerika ukorera nyine i kigali nshimire namwe mwese twari kumwe fatu arimasi karara wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo barafm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru